elezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
iyi mwumvanira dijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabasuhuje mwese ni eugenia mukankusi hikaze mu biganiro byacu turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi ugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse ejeni turayahera hano muri leta zunze ubumwe za amerika umuvugizi wa mike pence we yahoze ari cegera ca perezida muri amerika umuvugizi wiwe rero yavuze ko uwo avugira atazonana mu kwitaba umucamanza musaba kuzoja kwishura ku vyo azi mu matohoza ariko arakogwa ku twigoro twakozwe na donald trump hamwe n'abo bari bafatanije mu kugerageza guhindura ibyavuye mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri iyi ngingo ya mike pence ivuze ko ashobora kuzokwitaba mu ndwi ziri imbere sentare y'abanyagihugu grand jury mu cyongereza hano i washington ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo yahoze ari perezida wa amerika uwahoze ari perezida wa amerika donald trump hamwe n'abanywanyi biwe barateye imigumuko ku nyubako y'inama nshingamateka capitol hari igihe mike pence yari arongoye ibikorwa byo kwemeza intsinzi y'umudemokrate joe biden abategetsi batari bake ba leta ya trump baravuze ibyo bazi muri ayo matohoza baratumweko kandi no kuri dosiye y'amabanga y'igihugu trump yatwaye avuye ku butegetsi ariko pence niwe azoba abaye uwa mbere mu bategetsi b'igihagararo gikuru mu kwishyura ibibazo imbere ya sentare y'abanyagihugu kuri izo dosiye zagirizwa donald trump hano muri amerika kandi abashingamateka baratesheje agaciro igabisha bahawe na ambasade y'ubushinwa ejo ku munsi wa gatatu babwiwe ko badakwiye kubonana na perezida wa tayiwane tsai ingwen ari mu rugendo hano muri amerika muri leta ya california umugwi w'abashingamateka cumi n'indwi bagizwe n'abarepublikane hamwe n'umudemokrate barahereke bagizwe n'abarepublikane hamwe n'abademokarate baraherekeje umukuru wabo ari we kevin mccarthy mu mubonano wo mu mwiherero na perezida wa taiwan umubonano wabereye i california amasaha make imbere y'uwo mubonano ikimenyeshamakuru punch bowl news cyo hano muri amerika cyandikira kuri interinete cyavuze ko bamwe muri abo bashingamateka bahawe ubwo butumwa bwo kubagabisha bwavuga ko ubushinwa butewe impungenge kandi budashyigikiye icyo gikorwa Li Ziyange ni umuhanuzi muri ambasade y'ubushinwa hano i washington yanditse avuga ko igihugu cyiwe kidashimishwa na gato kubona haba imibonano hagati y'abategetsi ba amerika na tayiwani ariko abashingamateka ba amerika bavuga ko batarota bahindura porogaramu yabo bakavuga ko ubushinwa butabwirizwa kubategeka uwo babonana ku butaka bwa amerika
washington ijwi rya amerika mu makungu kandi komisiyo yarajejwe iby'agatoya k'abana mu burusiya yavuze ko abana bakuwe muri ikirere bahakuwe kugira bakingigwe yavuze kandi ko uburusiya buriko burakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugira basubizwe mu miryango yabo yabibwiye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa gatatu hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo ariko abambasaderi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi ntibitabiriye iyo nama komiseri maria vova belova yarasohorewe umutahe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu kwezi guheze ku byaha byo mu ntambara yagirizwa ko uburusiya bwatwaye abana bubakuye muri ikirere bitemewe n'amategeko uwo mutahe kandi warasohorewe perezida vladimir putin kuri icyo cyaha nyine uburusiya busanzwe burongoye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi muri uku kwezi kwa kane bwise iyo nama yabaye ejo ku munsi wa gatatu ko ari iyo kubeshyuza amakuru y'ibinyoma ashyikirizwa kuri kuri abo bana bo muri ikirere abategetsi ba ikirere bavuga ko abana hafi ibihumbi umunani batwawe mu burusiya ariko igitigiri cyabo nyezina ntikizwi neza
washington ijwi ry'amerika
tukiri ku ishyirahamwe mpuzamakungu oni oni yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko itazokurikiza itegeko ry'abataba- ry'abatalibani ribuza abagore muri afghanistan gukorera oni ryasabye ko iyo ngingo ihanagurwa umukuru w'umugwi wa oni muri afghanistan roza otumbayeva yavuze ko ata leta n'imwe ku isi ire- iragerageza kubuza abagore gukorera oni ku bw'igitsina cyabo atari igihugu cya afghanistan avuga ko iyi ngingo ari igitero ku bagore no ku mateka bagenga ndetse no ku butungane mpuzamakungu Abataliban- abategetsi b'abatalibani bamenyesheje oni ku munsi wa kabiri ko ingingo ihasanzwe yo kuziririza abakenyezi gukorera amashyirahamwe mpuzamakungu y'abagiraneza yongewemwo n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni roza otumbayeva yavuze ko oni ibandanya iganira n'abatalibani kugira ngo iyo ngingo ihagarikwe yari yabonanye ejo ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa afghanistani ariho iby'imfata k'ibanza oni ifise hafi abakozi ibihumbi bine muri afghanistani kandi hafi bitatu n'amajana atatu ni abenegihugu b'ico gihugu muri bo harimwo abagore hafi amajana ane b'abanyafghanistani hamwe n'abagore amajana abiri b'abanyamahanga
Aloyizi Bigirimana arakoze kutugezaho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika imiryango itaramenyekana umubare yakuwe mu byayo n'imyuzure muri zone gatumba mu ntara ya bujumbura mu burengerazuba bw'uburundi twasanze koko amazi yaduze ateye imihana myinshi bityo du- twasabye abenegihugu by'ukuri amazi bo- boyabisa bagasubira muri ya masite uruzi rwa rusizi rero ruzana amazi avuye kure mu rwanda mu buseruko bwa kongo mu ntara ya cibitoke bubanza no muri na na bujumbura akaza gushikira rero ngaha mu gatumba yamaze kuba menshi uwo ni general de brigade de police anise nibaruta atwara urwego rw'igihugu rushinzwe kurinda ibiza n'impanuka impunzi ziba mu nkambi zitandukanye mu burundi ntizibona uko zigiye kubaho bitewe n'uko pamu yabamenyesheje ko guhera muri uku kwezi kwa kane ibiribwa bari bagenewe bizagabanuka kuri mirongo itanu ku ijana donald trump wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika araregwa ibyaha mirongo itatu na bine byo guhimba amakuru yerekeranye n'ubucuruzi mu rwego rwa mbere ibyaha bikomeye bishobora kumuviramo gufungwa imyaka ine kuri buri cyaha izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya ntimujye kure ya radiyo yanyu tujye mu burundi imiryango itaramenyekana umubare yakuwe mu byayo n'imyuzure muri zone gatumba mu ntara ya bujumbura mu burengerazuba bw'igihugu kuva ku wa mbere w'iki cyumweru irasaba leta gukemura burundu iki kibazo bahura nacyo kuva mu myaka itatu ishize eroje birikaneza abaha inkuru ubwo igitigiri cyamaze guta izabo ntikiramenyekana neza ariko musitanteri wa komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi ahari zone gatumba avuga ko ari benshi cyane akabihuriza ko n'abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya amerika haciye iminsi itatu rusizi rwuzura ejo byarushirijeho ubu rero umusozi wose wa kinyinya warahunze abahunze bariko barakirwa mu masite niko simeon butoyi avuga akongera ko ko hari kwakorwa rusansuma ruzerekana abateshejwe izabo n'iyo myuzura uko bangana mu batewe n'amazi harimo rusiga himbare uwo mukenyezi asanzwe ari nyumba kumi mu gacimbiri ka rusizi avuga ko we n'umuryango wiwe baraye badakubise urugohe bworohewe aya mazi yatanguye ejo nko mu masaha sita dutangura kuyabona ari make make hanyuma turazibira impande y'inzu ariko vyateye birenga mw'ijoro twaraye tutaryamye turara duhagaze imibi turira hanze gushika naho tubona ko turengewe afite ibikoresho n'ivyombo vyo mu nzu ariko arasohora yatubwiye ko ubu yiteguriye kurara mw'ibarabara n'uruvyaro rwiwe kubwiwe ibi vyamaze kuba kamano uko umwaka utashe mu gihe c'urushana turakora iki ntubona ko ivyo twari dufise vyose twashize kw'ibarabara turyama hanyene kugira ngo turabe ico leta yodufashe nibaronka abo badushira batujane mbona tumerewe nabi Eh, hariya hirya hose ni ku hameze abantu bari ku mabarabara bose bakuye ibintu mu mazu kugira ngo nti- inzu ntizihave zibagwako Eh, aba bana bamaze kubimenyera none tubwire gute ko uko umwaka uhera twama twatewe bakatubwira ko bazodukorera uruzi ntibarukuriye uwo mugabo atashimye ko amazina yiwe amenyekana w'agashavu n'umurengera aha yariko agerageza kuramira ibikoresho vyo kw'ishure rimwe mu yatewe n'imyuzura hari ibyo rero umuntu arashobora kuvuga ugasanga avuze nabi kubera iki umubabaro n'agahinda bigatuma rero umuntu yotuma yihorera ari abapfa bagapfa ari aba- ari iby'imana ikiza ibi biba iri rigira gatatu imyaka itatu iraheze mbere byarabaye ubwira kabiri biraba n'iri ni rigira gatatu abantu baguma basemerera abanyagihugu basemerera bavuga bagira gute batabaza uwo mugabo wundi nawe afise impungenge ko hamwe atacokorwa zone ya gatumba ishobora gufudika ku ikarata y'uburundi twamusanze muri karitsiye kinyinya ya mbere iri mu bibanza vyatanguye gutwarwa imbere y'ibindi rusizi rurashobora gufuta agatumba dusaba leta ko yokora ujya mugambi yari yavuze ko bagiye guzibira rusizi turabe ko tworonka agahinga umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isi y'ibe general de brigade de police aniseni baruta ari mu bategetsi bishikiye mu gatumba kuraba uko ibintu vyifashe tubwico twasabye abenegihugu vy'ukuri amazi bo- boyabisa bagasubira muri ya masite ya kinyinya ya kabiri maramvya y'amasobere na maramvya y'amafubo abenshi niyo bahora uruzi rwa rusizi rero ruzana amazi avuye kure amazi avuye mu rwanda avuye mu buseruko bwa kongo avuye mu ntara ya cibitoke bubanza no muri na na bujumbura akaza gushikira rero ngaha mu gatumba yamaze kuba menshi twabasavye yuko amazi bayabisa bagasubira muri arya masite mu kurindira cane cane yuko ca gikorwa gikorwa ico gikorwa avuga ni ukubakira inkombe z'uruzi rusizi kugira amazi yarwo ntasubire kuzirenga aja kwiha inkumbi mu mihana basanze mbere n'uburyo butegekanijwe bungana n'amadolari ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu biri ku mugambi dushira mu ngiro dufatikanije na PNUD ayo mafaranga rero basanze adakwiye kuko basanze hakenewe miliyoni ibihumbi mirongo ibiri ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwarayemeye iyo imyuzure iteye abarimyi n'abarovyi bavuga ko ubuzima buca buhagarara general de brigade de police aniseni baruta twari urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isi yibe atangaza ko aba mu duce tumwe tumwe tugize ihuriro ry'amazi y'ikiyaga tanganyika n'uruzi rusizi bashobora kwimurwa burundu tukabona neza yuko tuzohava tugumya mu masite abantu bava muri mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri kuko ni igice kiri mu ihuriro ry'amazi ya rusizi n'amazi y'ikiyaga Tanganyika niyo vyabonekana yuko batagishobora gusubirayo twararonse amatongo mu kabezi hegitari zitanu hegitari icumi muri komine mubimbi ni hegitari zitanu mu rumonge Eh, ngira ngo nitwaronka abadufasha tugazoca nabo twiyumvira kuzobakorera umugambi nabo ariko abashobora kuzosubira iwabo bakazosubirayo inyuma yuko amadiga azobahejeje kubakwa ku rusizi mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe akiri umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu gervin de rakobuca umushikiranganji wa mbere w'uburundi muri kino gihe yari yemeje ko leta igiye gutorera umuturama ikibazo c'imyuzura mu gatumba ahantu mwavuye amazi yamaze kuhatera abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kubakura ngaho ikabatwara ahandi mutegura imitima ko muca muyakira uko nyene nibaza ko leta igiye kwicara kugira itore inyishirama kuri iki kibazo ku buryo ata mwenegihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya rusizi n'amazi ya tanganyika mu myaka itatu iheze y'imyuzura y'uruzi rusizi yatumye abantu bababa ibihumbi mirongo ine bata izabo nk'uko vyemezwa na leta y'uburundi abagera hafi ku bihumbi indwi barimuwe kubera uturere babamwo twari tugeramiwe kurusha utundi muri uyu mwaka abanyagihugu bo mu kiyaya c'imbo n'akarere ko mu mirwa basabwa gutegura imitima kugera mu kwezi kwa gatanu bazoterwa n'amazi menshi y'imvura nk'uko bitangazwa n'ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ibihe ijebu eroje urikaneza ijwi rya amerika eroje buri kaneza urakoze impunzi ziba mu nkambi zitandukanye mu burundi ntizibona uko zigiye kubaho porogaramu ya onu yita ku biribwa pamu yabamenyesheje ko guhera muri uku kwezi kwa kane ibiryo bari bagenewe bizagabanuka kuri mirongo itanu ku ijana inkuru twateguriwe na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda iyo nkuru y'incamugongo kuri izo mpunzi yamenyeshejwe n'ishyirahamwe pamu ku igenekerezo rya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu usayinu tal aserukira pamu mu burundi yamenyesheje ko bakeneye amafaranga arenga agati miliyoni indwi z'amadolari y'amerika mu kiringo cy'amezi atandatu ari imbere kugira bashobore kubandanya bafasha impunzi zirengeje mu mirongo itanu na bitandatu ziri mu makamba atanu mu burundi izo mpunzi ahanini zigizwe n'abanyekongo bahunga umutekano muke urangwa mu buseruko bwa kongo userukira impunzi mu ikambi ya musasa iri mu ntara ya ngozi ibamwo impunzi ibihumbi icenda n'abantu umunani muhamanyi amenyesha ko pamu yahora ibaha ibiro bitandatu by'umuceri ikiro kimwe cy'ibiharage isabuni zine ikibiriti n'amafaranga y'amarundi ibihumbi cumi n'icenda kubona ivyo rero pamu yahora ironsa impunzi ziba mu makambi bigiye kugabanuka gushika ku bice mirongo itanu ku ijana ntibizorohereza na gato impunzi nk'uko bano baba muri iyo kambi ya musasa bavyiganiye ijwi rya amerika ni ikibazo kinini mu zo kurya niho havamwo ibintu zose by'inkenerwa by'abana haba ibirato haba impuzu ikintu icyo ari cyo cyose ni isukari zavaga mu zo kurya none umbwiraga ni bikeya kuratekereza kuko imibereho yacu y'abarefuje itagiye kuba hasi cyane ahubwo biduteye ubwoba usibye imana n'abagiraneza bashobora kudutabara ahandi yo tubona kuko bitugoye cyane cyane turasubira iyo twavuye turacahe biragenda gute turaherera mu gashyo kuko ntawe uzorara inzara abona aho umwumbati w'umurundi uri areke kuja kuwushikura ibiharago niwabica ko ku murima aho vyeze ugiye kurara ubusa na mu bana uzobishikura bagufashe ni ikibazo userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi yaseri mu burundi brigitte ono amenyesha ko akimenyeshwa iyo nkuru yaciye agendera amakambi y'impunzi kugira zigire inama yabishikirije kuri uno wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura Parmi eux, nous avons des gens qui sont bien instruits, qui ont des petites activités.
mu mpunzi harimwo abafise ubumenyi buhagije bafise ibyo bakora bishobora kubatunga iciza ni uko ingingo yababuza gusohoka kuva mu ndwi iheze abategetsi bayifuse naho bari mu bihe bibi barashobora gusohoka ikambi bakaja kwiyungunganya haba mu burimyi canke mu rudandazwa kugira ngo basahirize iyo rasiyo yagabanutse économique pour suppléer à la ration qui, a- qui va être réduite.
muhamanyi arongoye impunzi aho mu ikambi ya musasa arashima impanuro za haseri ariko akamenyesha ko ubukene buri mu gihugu butaborohereza na gato Eh, ku bijanye n'udukorwa tundi kwiyungunganya hariho abantu bake barasanzwe bakora ubucuruzi eh, uburimyi ubworozi amasalo de kwafire ama udukorwa nyine dutandukanye gusa muri kontekisiti igoye binatererewe n'iyi inflation iri mu gihugu canke ku isi yose urebye uburyo imiryango y'impunzi ibayeho usanga benshi bafite amadeni Ah, niyo mpamvu rero tutomenya uburyo impunzi zigiye kubaho hamwe n'ingingo yafashwe na pamu brigitte ono aserukira haseri mu burundi amenyesha ko ibibazo biri mu makambi abizi kandi ko iryo gabanuka ry'ibyo pamu yahora ibaronsa ku bice mirongo itanu ku ijana bishobora gutuma haba ibibazo byinshi mu makambi kandi by'ubwoko butandukanye arerekana ingaruka mbi zabyo agasaba abasanzwe bafasha ko badahaba impunzi kandi ko nabo nyene batariza amaboko mu ntumbero yo gukinga ayo mabi peut y avoir des comportements négatifs de la part des réfugiés, peut y avoir même des... des- harashobora kwaduka ingeso mbi mu mpunzi mu gwaruka hashobora no kwaduka ubwicanyi be n'ubusuma bukiyongera hashobora kandi no kuba ihahamuka ku babyeyi kuko umubyeyi wese iyo adashoboye kuronka ibitunga biwe biramuhungabanya birashobora no gutuma abana baronka amanota mabi mbere hakaba n'abaheba amashure sur euh, les résultats ou même certains qui risquent de quitter l'école.
brigitte ono amenyesha ko mu kurindira ko abafasha baboneka bazokwigisha impunzi uko zishobora kwibeshaho mu kwitaho ibikorwa by'iterambere na cyane cyane mu gushyira hamwe ingufu n'uburyo impunzi zikirondera mu inyishu mu gihugu cy'u Burundi haba impunzi zaba ibihumbi mirongo icenda nk'uko bimenyeshwa na brigitte ono aserukira hcr mu burundi abarenga gato ibihumbi mirongo itanu na bitandatu bari mu makambi atanu ariyo musasa kinama bwagiriza kavumu na nyankanda abasigaye baba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi desire atungimana kigali ijwi rya amerika urakoze desire hatungimana muri kongo urubanza rw'abaharanira uburenganzira bwa muntu cumi na batandatu bo mu mashyirahamwe atandukanye rwakomeje mu masaha y'igicamunsi y'ejo kuwa gatatu ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu ntara ya kivu ya ruguru mu mujyi wa goma jimmy shukrani bakomera afite inkuru irambuye uru rubanza rwatangiye ahagana saa saba n'igice ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu ntara ya kivu ya ruguru ruri mu mujyi wa goma muri komini ya karisimbi mu cyumba cy'iburanishwa hari huzuye abagize imiryango y'abaregwa ndetse na benshi mu bagize amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya kivu ya ruguru abanyamakuru nabo bari benshi ariko umuyobozi w'urukiko ababuza gufata amashusho cyangwa amajwi y'uko urubanza rurimo kugenda umuyobozi w'urukiko yatangiye ahamagara amazina y'abaregwaga uko ari cumi na batandatu abo bose bafashwe mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kabiri ubwo ubuyobozi bwa gisirikare bwari butangiye mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri kubera impamvu z'umutekano muke ku cyemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi abo bose uko ari cumi na batandatu bashinjwa kwigomeka ku butegetsi bwa gisirikare guhamagarira abandi baturage kwanga ubuyobozi buriho no kutishyura imisoro muri bo hari higanjemo abo mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yo mu ntara ya Kivu ya ruguru teritware za Rucurubeni na Nyiragongo ndetse na Masisi umushinjacyaha yatangiye yemeza ko uretse kuba ibyiza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zishinjwa kuba ari ibyaha bihanwa n'amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifatwa kandi nko kubangamira uburenganzira bwa muntu umushinjacyaha kandi yagarutse ku cyo yise kubangamira ubuyobozi gukora akazi kabwo no gushaka guhamagarira abasore kujya mu mitwe yitwaje intwaro aho yagarutse ku byabereye muri teritwari ya rucuru ku mupaka muto wa bunagano uhuza kongo n'igihugu cy'abaturanyi cya uganda aho abapolisi batatu bakubiswe tariki enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri uyu yemeje kandi ko ibi byakozwe na bamwe mu rubyiruko rwari rwishyize hamwe ubwo abo bapolisi bishyuzaga imisoro kuri uwo mupaka ubwo babajijwe ku byo baregwa aba babihakanye bivuye inyuma Metere Didier Balume umwe mu bunganira mu mategeko abaregwa yavuze ko ibyo bakoraga bitari ukwigomeka ku butegetsi buriho ahubwo ko byari ugushakisha umuti urambye ku kibazo cy'umutekano muke wari urimo gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo uyu yemeje kandi ko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ibyo baregwa nta shingiro bifite icya mbere yatanze imbere y'umushinjacyaha ni uko muri icyo gihe amashyirahamwe arimo Lucha na Amka Congo yahamagariye abantu bose kujya mu myigaragambyo yo kwamagana imitwe yitwaje intwaro irimo uwa M23 icyo gihe wari umaze gufata agace ka Runyoni na Cyanzu muri teritwari ya Rucuru ubwo basatiraga umujyi muto wa Bunagana yongeraho ko ibi byakurikijwe no kuba aba barakusanyije ibyo kurya mu rwego rwo gutera inkunga ingabo za Congo FARDC zarimo zirwana na M23 muri iyo misozi abakoraga ubu bukangurambaga barimo uwitwa Elias Bizimana wari ushinzwe teritwari ya Rucuru na Beni ndetse na Mamisio Ndungo wari ushinzwe umujyi wa Goma Masisi Walikari na Nyiragongo ibi bimenyetso byatanzwe na Maître Didier Balume byatewe utwatsi n'ubutabera ahubwo gwemeza ko nabyo nta shingiro bifite umuyobozi w'urukiko rwisumbuye rwa gisirikare yabajije abaregwa impamvu bahamagariraga abantu kwigomeka ku butegetsi ndetse no kwanga kwishyura imisoro mu bisubizo batanze aba bahakanye ko ntacyo bigeze bakora kigambiriye kwigomeka ku buyobozi bwa gisirikare kandi bongeraho ko bagiye bafatwa ubwo bakoraga imyigaragambyo itandukanye mu materitware yose agize intara ya kivu ya ruguru abandi muri bo bakaba barafashe ubwo bashinjaga bamwe mu bayobozi kongera imisoro mu duce twa rucuru na beni kubera impamvu z'umutekano muke bikubitiye kuri ibyo bamwe mu banyamuryango twagerageje kuvugana nabo ubwo iburanisha ryarangiraga bavuga ko batemeranya n'ibyo ubutabera buvuga baraka christophe avuga ko iba ari ugushaka kubangamira uburenganzira bwa muntu ndetse no gushaka gucecekesha buri wese uvuga ibitandukanye n'ibyo abayobozi bashaka birababaje cyane kubona ubutabera bukomeje gushinja aba bavandimwe bacu ibintu bitari byo kandi bitumvikana habe na gato ubundi biriya byose baba bavuga ntaho bishingiye twebwe turindiye icyo ubutabera buzatangaza mu cyumweru gitaha abanyamuryango ba Lucha nabo bari muri iri buranisha bavuze ko kugeza ubu barindiye icyo urukiko ruzatangaza mu minsi iri imbere Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma urakoze Jimmy Shukrani bakomera muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri donald trump wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yagaragaye mu rukiko rw'i manhattan mu mujyi wa new york kugaragara kwa donald trump mu rukiko kwagarutsweho cyane mu itangazamakuru ndetse n'abasesengura ibya politiki abakora ibijyanye n'ubucuruzi se bo babivugaho iki mugenzi wacu timu ishimwe hamaze kuvugana na olivier kamanzi umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi gihuza ubukorerwa muri amerika no muri afurika utuye mu mujyi wa chicago amubwira uko yakiriye ibijyanye no kubona Trump mu rukiko kubyakira ntabwo nabyakiranye nk'ibintu bitunguye ni ibintu bimaze igihe kinini nk'uko ubizi mbere y'uko n'abaperezida yagiye ashinjwa ibintu byinshi ariko byinshi byagiye bimuhama ubu yari kwigirira ko ashobora kuzashinjwa bya byaha bamushinjaga n'ubundi ataraba perezida ibyo ni ibintu ah, byagaragaraga yuko navaho azakomeza agakurikiranwa Ah, kuri iyo mpamvu rero ntabwo byantunguye ariko igitunguranye gusa ni uko aribwo bwa mbere umuntu wabaye perezida yabakurikiranwe mu rwego rw'amategeko muri amerika ni ibintu bidasanzwe uvuze ko ari ibintu bidasanzwe kuko ni ubwa mbere bibaye ku muperezida waba ari ku butegetsi cyangwa se atakiburiho none ejo kuwa kabiri mu rukiko rw'i manhattan mu mujyi wa new york nyine yagaragaye mu rukiko urabona bivuze iki kuri amerika muri iki gihe icyo bivuze kuri amerika ah, biragaragara ko amerika igiye guhinduka twagenda tubona ko umuperezida ucyuye ari umuntu udahangarwa byari byarabaye umuco muribuka nko mu gihe cyashize uriya hillary clinton ah, wiyamamazaga kuba perezida muribuka ibibazo byakeye bavuga ko ya- yandikaga biriya wandikaga za imeri akoresheje serva ya- ye ku giti cye muribuka ko bashaka kumukurikirana mu nkiko ariko kubera ko ari umuntu wari ufite urwego rwo hejuru rukomeye cyane cyane warabaye uh, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika banga kumukurikirana kubera urwo rwego yari ariho ubwo urumva ni umuntu wari ukomeye ariko atarabaye perezida ntabwo bamukurikiranye ariko noneho kuba bakurikiranye undi wabaye umuperezida ni ibintu bidasanzwe aribyo bintu biba tutatumenyereye ari nayo mpamvu ubona ko aba republican nta n'umukuyeho n'abantu bose batakundaga trump babona ko ba- bashyize hamwe barimo ba- bashaka gukurikirana uriya jije uburanisha trump ko akurikiza amategeko ahubwo yabishyize mu rwego rwa politiki olivier umaze igihe hano muri amerika ariko ibyo ntabwo byabuza ko ushobora kureba iki kibazo ukakirebera wenda n'abandi bantu batuye mu mahanga cyane cyane nko muri afurika bo urabona abantu batuye mu bihugu by'amahanga cyangwa muri afurika babyumva gute giti cyane ndabona ari byiza ah, ko buri wese nta muntu waba ari hejuru y'amategeko aho uwo ari hose icyo waba ari cyo cyose Ah, nimba ukoze amakosa ukoze amakosa ah, akurikiranwa n'u- n'amategeko ukoze ibyaha ni ngombwa kubikurikiranwa ukabiryozwa nimba ugaragaye kuri umwere ukaba umwere nimba nabwo ari icyaha wakoze ukaba wakurikiranwa akenshi usanga nko mu mu bihugu byinshi abantu babaye abaperezida cyangwa yari abaperezida ari abantu baba- badahangarwa na gato ugasanga rero bigatanga wa muco ah, wa muco wo ku- wo gukurikiza amategeko birerekana ko amerika ishobora gutanga urugero rwiza rwo kwerekana ko uwo ari we wese icyo waba ari cyo cyose amategeko agomba gukurikizwa kuba trump arimo arakurikiranwa n'inkiko yari yatangiye n'ibikorwa byo kongera kwiyamamariza kuba perezida wa amerika bishobora kumugiraho ingaruka ki ndakeka ko bishobora ku- kumugiraho ingaruka zidasanzwe ah, kubera yuko ah, nk'aho ngubu naguha nk'urugero hano muri amerika abantu bari basanzwe bashyigikiye trump muri iki gihe ashaka kuzaba perezida harimo ibice bibiri bimaze kugaragara hari abari babandi bari bamuhagazeho cyane baracyamuhagazeho ariko babandi bari bamushyigikiye kubera politike ye ko ari ka- ari za politike yashyiraho cyane cyane nk'iya za politiki zijyanye n'ubucuruzi n'imisoro abonaga abanyamerika bi- bishimiye cyane benshi batuye trump bakuru- bi- bi- bari bishimiye politiki yashyiraho zimwe na zimwe zijyanye cyane cyane n'ubucuruzi na- n'imisoro abo bantu urabona barimo bagenda bamuvaho And ure- urebye no mu rwego ah, ugiye n'imbere mu ishyaka ry'abarepublican urasanga nabo haratangiye kwicamo ibice urabona nk'uriya wabaye visi perezida we cyangwa se uriya desantasi uriya umu- umu- umugabana wo muri Mu Florida.
ah, florida florida bari opponents cyangwa na- babopuza be ubona ko basigaye baritandukanyije nawe cyane olivier kamanzi ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye ijwi rya amerika Njye nawe urakoze cyane ndabashimiye radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika kuri interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro haba mu kubitegura no kubibagezaho byari bihagarariwe na frederic nkundikije nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose